mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo cuno wa mbere mu burundi ijwi rya amerika muriko muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na joe diane ni nahazo u rwanda kuri uno wa mbere rurahimbaza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa uwo munsi ahandi wahimbajwe ejo kwa mungu wasanze abakobwa irya nino ku isi mu makuba yakwezwe n'ikiza ca virusi ya korona umwana w'umukobwa ahuye n'ingaruka mu buryo bugera kuri bibiri kurenza ibihe byari bisanzwe ibyo twabonye cya mbere ni uko abana basambanywa bariyongereye ndetse bikagira n'abasambanywa nabo mu miryango yabo kwakwirirwana n'abantu bo muri famiye kwakwirirwana n'abaturanyi ubusambanyi mu bana cyangwa gusambanya abana no kuba bibaviramo no kubatera inda byariyongereye uyu ni evariste mu rwanashaka umukozi w'urunani krado ruhurikiyemwo amashirahamwe akorera mu gisata c'agateka kazi na muntu mu rwanda adondagura bimwe mu bibazo byakwezwe na covid ya cumi n'icenda ku bana b'abakobwa muri ico gihugu mu makambi yahungiyemwo abana b'abarundi nko muri rusenda iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubukene bubugarije buriko bubashora mu tugeso turimo uburaya turabigaruka ku handi hato muri ano makuru abakunzi b'imikino na sport namwe bwe ntitwabibagiye tubafitiye ayavugwa muri ico gisata imbere yo kuja kw'idonida y'ayo makuru yose duce ku masonga reka ariko mugenzi wacu aloise bigirimana amaze atubwire ahagezwe hirya nino ku isi mwaramutse aloyi mwaramutse diane namwe muduteze amatwi muri aka kanya umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke yavuze ejo ku munsi w'imana ko kugumiza igihugu ciwe ku rutonde rwirabura rwa leta zunze ubumwe za amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba bibangamiye umugambi wiwe wo gushitsa igihugu mu nzira ya demokarasi sudani yashizwe kuri urwo rutonde mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ku ntwaro ya omar al bashire yagirizwa guha indaro wahoze ari umukuru wa al qaida osama bin laden mu kiganiro cashizwe ahabona ejo kuw'imana hamdoke yavuze ko ivyo bihano vyazingamitse ubutunzi bw'igihugu yavuze kandi ko gukura sudani kuri urwo rutonde bizohindura kinini mu gihugu ciwe perezida wa ghana nana akufo ado asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika ry'ubutunzi byo mu burengero yashitse muri mari ejo ku munsi w'imana ni nyuma y'aho iryo shyirahamwe rikuriyeho ibihano ryari ryarafatiye igihugu cya mari inyuma ya kudeta yakozwe n'abasirikare ibihugu cumi na bitanu bya CDAO byahagaritse ibihano kuri Mali inyuma y'aho Mali yemereye gushinga leta mfatakibanza ku itariki ya gatanu z'ukwezi kw'icumi inyuma y'aho perezida Ibrahim Boubacar Keita akuriwe ku butegetsi perezida wa Ghana azobonana n'icegera ca perezida w'imfatakibanza Asimi Goita ari mu barongoye kudeta yo mu kwezi k'umunani ibihano bya CDAO byakuwe inyuma y'aho mali ishikije ivyasabwe harimwo gushiraho perezida w'umusivile n'umushikiranganji wa mbere kandi ako kagwi k'abasirikare kemeye ko goita atazosubirira perezida igihe atobasha gutwara perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ejo kuimana ko yiyumva ameze neza cyane kandi atakiri ku miti ni nyuma y'indwi irenga yanduye umugera wa covid cumi n'icyenda umaze kwica abarenga ibihumbi amajana abiri na cumi na bine n'amajana atandatu muri amerika hamwe n'abarenga miliyoni indwi n'ibihumbi amajana indwi umaze kwandukira perezida trump yavuze ko abaganga biwe bamubwiye ko atakimenyetso gifise cya covid cumi n'icyenda kandi ko bisobanura ko atagisubira kwandura kandi atawe yo kwanduza umuganga wo muri white house dr sean conley yavuze ko Trump amaze amasaha arenze mirongo ibiri n'ane atabushyuhe afise ariko ntibiramenyekana igihe Trump yapimwe bagasanga ntiyanduye imbere y'uko ukwandura kwiwe kugaragarijwe ku itariki ya kabiri ukwezi kw'icumi gushika ubu aya makuru perezidanse ya Amerika yaranse kuyatanga kugira hamenyekane igihe giheze perezida trump yaranduye ndetse n'aho yagiye araca muri icyo gihe abantu barenga cumi muri belarusiya barahagaritswe ejo ku imana ku munsi ugira uw'icumi w'impera y'indwi haba imyiyerekano y'urutavana kwiyamiriza intwaro y'igikenye ya perezida alexander lukashenko kuva aho atangarije ko yatsinze amatora yo ku icenda ukwezi k'umunani abakora imyiyerekano barushirije kuja mu mabarabara basaba ko atanga imihoho no gufungura imbohe za politike Lukashenko abandanya avuga ko yatsinze amatora ku majwi mirongo umunani ku ijana naho abatavuga rumwe nawe mu gihugu hamwe no mu makungu batavyemera bavuga ko yivye amajwi kugira agume ku butegetsi imyiyerekano yatewe n'ishavu ry'abanyagihugu imaze gutuma abarenga ibihumbi ndwi n'amajana atanu bahagarikwa Lukashenko yavuze ko iyo myiyerekano ishigikiwe n'ibihugu vya buraya kandi akagiriza inteko za otani kuba ziriko ziregereza hafi y'urubibe rwa belarusiya ariko abo bagirizwa barabihakana abantu hafi cumi n'umunani barapfuye igihe imodokari yo mu bwoko bwa bisi isekaniye n'itereni mu gatondo k'ejo kuw'imana muri tayilande abategetsi bavuga ko iyo bisi yariko ija ku kibarabara ry'indarayi igihe yagongwa n'itereni ku birometero mirongo itandatu na bitatu mu buseruko bw'umurwa mukuru bangkoke ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu mese rivuga ko tayilande ifise ibitigiri binini by'amasanganya mu mabarabara kuruta ibindi bihugu ku isi
aloise bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ndayibutse ko ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda isamira na washington dc amakuru yo mu biyaga bigari ni mu kanya isasi amakuru tubafitiye muri kano kanya turayahera mu rwanda aho umunsi wahariwe umwana w'umukobwa uza guhimbazwa kuri uno wa mbere ni umunsi uwundi ahandi mu makungu wahimbajwe ejo kuwa mungu mu biharuro onu yerekanye yavuze ko bitewe n'ikiza ca virusi ya korona mu mwaka uza abakobwa baharurwa mu miliyoni amajana ane na mirongo itatu na zitanu ku isi yose bazoba bugarijwe n'ubukene abaharugwa mu miliyoni mirongo ibiri baheba amashure nk'uko vyerekanywe n'ikigo citiriwe malala hama uno mwaka nawo wikunkumure abaharugwa mu bihumbi amajana atanu bahatiwe n'imiryango yabo kuja kubaka bataragera kubera ubukene bwugarije iyo miryango yabo nk'uko ishirahamwe ny'amerika mpuzamakungu save the children riharanira ineza y'umwana ribivuga hagati aho dusubiye ku vy'u rwanda urunani clado ruhurikiyemo amashirahamwe akorera mu gisata c'agateka kazina muntu muri ico gihugu rutangaza ko iki kiza catumye ibitigiri vy'abana bahohoterwa barimwo abakorerwa ayo mabi n'abaryango babo muri ico gihugu ciyongera inkuru tubaza mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda kuri iyi nshuro leta y'u rwanda isobanura ko umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa uzizihizwa hatangizwa ubukangurambaga buzamara umwaka bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa nko gusambanywa ku gahato madamu nyiramongi josiane umukozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe abana atangaza ko bizeye ko ubu bukangurambaga buzagabanya imibare y'abahura n'iki kibazo ubwo rero twifuza ko haba rwose ubwo bukangurambaga navuga bunini cyane turashaka gukora iyo bwabaga ngo turebe ko ikibazo cyakemuka gikemutse kuko usanga imibare igenda yiyongera umwaka wundi ku wundi ariko niyo turebye iyo mibare nta bwoba bwinshi tuba dufite kuko nibura iyo mibare igaragaza ko hari ahantu abantu bageze mu myumvire kera byarabaga bigacecekwa ariko niba tubona iyo mibare ni ukuvuga ngo nibura dushobora gutangira kuvuga ko hari amakuru cyangwa se hari ubumenyi abantu bamaze kumenya ko ari ikibazo iyi komisiyo ivuga ko mu myaka ine ishize abana basaga ibihumbi mirongo ine mu rwanda aribo basambanijwe ku gahato itangaza ko aba bana batewe inda bakajya kubyarira kwa muganga ariyo mpamvu imibare yabo imenyekana komisiyo ishinzwe abana itangaza ko iyi mibare ishobora kuba ari mike kuko hari abandi bana basambanijwe ku gahato ndetse bakanaterwa inda ariko bajya kubyara ntibagane mu mavuriro bityo imibare yabo ntimenyekane hari imiryango itari iya leta ikomeje kuvuga ko iki kibazo cyafashe indi ntera ariko cyane cyane muri ibi bisi ndetse n'u rwanda byugarijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda umuryango urengera uburenganzira bwa muntu krado usobanura ko mu bushakashatsi wakoze muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda bwagaragaje ko abana basambanijwe ku gahato bikabaviramo gutwita ari benshi ugereranije no mu bindi bihe bisanzwe mu rwanda shyaka evariste ni umukozi w'uyu muryango ingaruka za covid umwana w'umukobwa yahuye n'ingaruka mu buryo bugera kuri bibiri kurenza ibihe byari bisanzwe ibyo twabonye cya mbere ni uko abana basambanywa bariyongereye ndetse bikagira n'abasambanywa nabo mu miryango yabo kwa kwirwana n'abantu bo muri famiye kwa kwirwana n'abaturanyi bivuga ngo abana ubusambanyi mu bana cyangwa gusambanya abana no kuba bibaviramo no kubatera inda byariyongereye wenda nafashe nk'urugero akarere ka rwamagana kagaragayemo abana batangaje ko hari abana basaga ijana na mirongo itanu batwaye inda muri iki gihe cya covid gusa byumvikane ko baruta abari baratwaye inda mu mwaka washize muri kariya karere ikindi izindi ngaruka zagize kubona abakobwa ni uko muri iki gihe abana b'abakobwa bari bari kumwe n'ababyeyi mu miryango mu rugo imirimo yabo yariyongereye uyu muryango uharanira uburenganzira bw'umwana wakunze kugaragaza ko umwana usambanijwe ku gahato ahura n'ubuzima bumugoye kubera impinduka ziba zinjiye mu mubiri wakiri muto abana bavuganye n'ijwi rya amerika basobanuye ingorane bahuye nazo imiryango yabo ikimara kumenya ko batwite ikabatererana yamaze kumenya ko ntwite nabanaga na mama na papa papa yahise adutaragenda navuye kwa muganga uwo munsi bwacya yahita agenda kugeza ubu ngubu ntabwo nshya kuyongera kugaruka mama yarambwira ati wowe tidore se arabataye ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe akajya ambwira nabi ati ntuko nafite aho mushyira ati ntazaguha inzu yawe wenyine mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima nabanza kurwana nabo barisiye ndaburara ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya kuko byageze n'igihe njye nta mu rugo njya kwa nyogokuru nawe ntabwo yabyumvaga yaramfashaga hakazamo akandi kantu akongera akantuka akancurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki ariko akongera akagarura umutima komisiyo ishinzwe abana itangaza ko ifasha abana nk'aba baba batereranywe n'imiryango ibunga n'ababyeyi babo cyangwa ibashakira indi mibereho ariko icyo dukora cyihuse cyane ni uko tuganiriza umuryango tukawereka ingaruka zizava mu kuba batereranywe umwana uwo mwana nibamutererana azabyara inda ya kabiri azajya mu bukene bukabije ashobora no gufata noneho indi mico ugasanga aricuruje bibaye bibi kurushaho kereka iyo ari umuryango rwose udashwitse na gake nibwo tumufata tukamujyana mu yindi miryango cyangwa se tukamujyana mu isange wani sitopu senta bakaba bamwitaho muri icyo gihe komisiyo y'igihugu ishinzwe abana itangaza ko kuva yashingwa mu myaka icyenda ishize hari byinshi yakoreye abana b'abanyarwanda birimo kubakura mu bigo by'imfubyi byari hirya no hino mu gihugu ubu bakaba barererwa mu miryango ko ariko bagihangayikishijwe n'imibare y'abana b'abakobwa basambanywa ku gahato bamwe bagakurizamo gusama inda zitateganijwe abandi bakaba bakwanduriramo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa wizihizwa tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi buri mwaka ariko u rwanda wo ruzawizihiza tariki ya cumi na kabiri z'uku kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakenuye uwo munsi uhimbazwa uno munsi ku wa mbere mu rwanda ikambi ya rusenda iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva yakubakwa imyaka itanu iraheze nturapfa uhimbajwe n'umunsi wa rimwe ico bikoze ijwi rya amerika ryakubitiyeyo kuraba uko abana b'abarundikazi bahahungiye babayeho ahanini bakaba bugarije n'ubukene buriko batera utugeso tudashemeye turimo uburaya nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo adushikana muri iyo kambi ugeze muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo itatu na bibiri uhura na bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gutaja inkwi abandi bari gukora muri za resitora mu gihe abandi nabo baba bari mu ngo bari gufasha ababyeyi imirimo irimo kuvoma ndetse no guteka gusa utangiye kuganira na bamwe muri abo bakobwa bagutura ibibazo bahura nabyo ababyeyi babo badashobora gukemura bitewe n'ubukene bahura nabwo mu nkambi umwigema akenera utuvuta two kwisiga agakenera agahozi ko kwambara mu gihe rero badutebedye urumva turagira ibibazo ugasanga twangaje imitima hariho bamwe bajya gukora uburaya kandi bitewe n'ibyo by'ubukene abandi ugasanga babo- bafashe nk'inzira zo kujya kure kuron- kurondera nyine kurondera uko ingene bokwibeshaho ugasanga bagiye nyine nk'ahantu kure ugasanga nk'umwana w'umwigeme yaragiye ntuzi iyo yagiye kumbe yagiye hari n'abajya gukora ubuyaya kubera nyine kubura uko bagiye niyo kwizerwa ivete ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani y'amavuko wa musanzi iwabo muri village ya cumi nka twebwe bakobwa turashika nko turi mu ndenga tukabura amavuta ndetse tukajya mu bihe twabuze amakotegisi tutangura kwiyumvira bwa- nyine nkora iki nko mwa kino gihe ugaca uraba mu nzira ucamo kugira uronke nawe amavuta cyangwa uronka ugakondeka cyangwa ibirato byaguherana ariko ubu yumvira ukajya ukabona n'umuhungu akorera iyo demire ntiwoyihushye kuba wabuze ibiraha tuca ugenda mukavugana hanyuma bakironka mu minsi mu minsi ibiri uca usanga watwaye inka. nko muri ino minsi y'indenga no kubura haragize n'imvira byinshi gukorana na- n'amavuta n'ibirato byampereye mbona nawe mubyeyi yiruka aronka demire akavuga ati none kare yo gusumisha cyane ndayibaha mugura amavuta kera tukaza twihangana uko nyine tati ndakarasona turaronka ibirato gusa n'ukuri arizo niyo mbirano gina kuryamana n'umuhungu kugira ngo uronke aya mahera tuyisabe zayinabo nawe ari mu kigero cy'imyaka cumi n'irindwi twamusanze muri village ya mbere ari gukora imirimo yo koza amasahani kuri resitora kugira ngo abone amafaranga yo gukemura bimwe mu bibazo agenda ahura nabyo yatubwiye yuko benshi mu bana b'abakobwa bo mu rungano rwe bata amashuri bakajya gushakira imibereho hanze y'inkambi bitewe n'ubukene bahura nabwo mu miryango yabo hari abakobwa benshi hano mu nkambi baheba ishuri kubw'ubukene bakajya kurondera amafaranga kenshi bakunda kujya mu za misisi barakabubwira bibaza yuko ariho bagiye kurondera amafaranga ugasanga barahebye ishuri abandi nabo barashobora guheba ishuri batwaye inda batifuye usanga barahebye ishuri kubera zirya nda baba batwaye babona ntabwo bashobora gutonda bafite imbanyi baca baheba ishuri bagaca babaho mu buzima butandukanye bubi kandi bubi bwose ku buryo bahebye ishuri nubwo yizihijwe kuri kino cyumweru umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa kwizera safi umuyobozi uhagarariye abagore n'abakobwa bo mu nkambi ya rusenda yemeza yuko gutinda guhabwa ibifungugwa biri mu bituma abo bana b'abakobwa bishora mu burayi abakobwa rero bafise ingorane igoye n'abakobwa barava ngaha bagenda kuyitanganika bavuye hajya mu muri hajya kunuzi kurondera inkwi baca bagenda no kuyitanganika kurondera utumboga utundagara barabe ko bashobora kurya cyangwa abavyeyi bamaze kushika ajya umbere uko nkuyije nzirya ndagara arambara ngo kundane tumaze kundana jenzo ku imboga nyinshi kure ibibazo n'inzara ibiki umukobwa acavyemera cyangwa arambara ngo cangaha ari bicakacaka by'amayani baca bagenda kumukoresha irambi hajya nyene kubera indagara z'igihumbi izo ngorane zitegwa n'inzara kubera kupokera nabi mbona ni- niyo ngorane cyane cyane bishika bigirimana musa ni umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya rusenda asobanura ko umubare w'abakobwa batwara inda z'ibinyendaro wiyongereye bitewe n'ubukene buba buri mu miryango yabo hari haheze nk'i- nk'amezi atanu abantu badapokera tange baronka nta rasiyo ihari usanga umubyeyi nawe aba yagiye hariya usanga umwana nawe avuga ati ah reka nanjye nca ngaha kugira ndabe ko ashobora kuronka ikanda mbiri uca usanga i- ingorane nk'izo rero zamaze kumushikira gutyo nyine imitigiri mufite by'abamaze kuba batwara ibinyendaro b'abakobwa baba bangana gutya turafise ibiharuro tudashobora kuja munsi y'abana nka nka cumi n'indwi nka cumi n'indwi kuva mu kwezi kwa mbere gushika uno munsi urumva ko nibitigiri birebire cyane buri mwaka tariki ya cumi na rimwe y'ukwezi kw'icumi isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa gusa mu myaka itanu inkambi ya rusenda imaze yubatswe uwo munsi nturigera wizihizwa vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara ya kivu y'epfo ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na siporo turahera mu gihugu cy'u Burundi ahavugwa ihiganwa ry'abigemeye mu mupira w'amaguru ryatanguye ku wa gatandatu w'indwi uheze umugwi fofila watwaye igikombe umwaka uheze watanguranye intsinzi mu mupira w'amaguru kandi muri ico gihugu mu rukino rwa kivandimwe hagati ya tanzania n'uburundi umurwi nserukiragihugu w'uburundi intamba mu rugamba niwo watahukanye intsinzi utsinze tanzania igitsindo kimwe ku busa mugenzi wacu desire hatungimana abitugire ku muriri muri urwo rukino rwahuza tanzania n'uburundi abakinnyi b'abarundi n'aho batari iwabo barerekanye ko biteguye bihagije igice cya mbere kikaba cyagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi mu gice habonetse uburyo buke cyane bwo kwinjiza kuri iyo migwi yose uko ari ibiri mu gice cya kabiri niho ibintu byahindutse haraba gusatira ku mpande zose ariko umugwi umenyerezwa na jimi ndayizeye ukaba ariwe wateye kenshi mu igori inyuma y'iminota mike cyane jonas gerard wa tanzania aronse ikarati itukura uburundi bwarasumbije tanzania hamwe bigaragara saidi ntibazonkiza mbere acararonka n'uburyo bwo guha intsinzi igihugu ciwe ku munota wa mirongo ine na gatandatu w'urukino ntibazonkiza akaba yaheruka gukinira uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane biturutse ku bihano yari yahawe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi aho yagirizwa kugumura abandi bakinyi kandi ariwe yari kizigenza uwo mukinyi yakinye mu bihugu nka turikiya polonye n'ubufaransa hose mu cicaro ca mbere akaba atamukinyi n'umwe w'umurundi banganya kahise mu mupira w'amaguru jimi ndayizeye amenyereza intamba mu rugamba mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y'urwo rukino akaba ashima cyane ukuntu abakinyi biwe bavyifashemwo gushika batahukanye intsinzi turavye muri rusange urabona ko urukino rwa rukino ruteye igomwe kuva mu ntango gushika urukino rurangire nabonye yuko tanzania nuvuga nko mu gice ca mbere yashoboye gukina neza irashikana hafi y'igori ryacu ariko twagerageje kuhindura mu gice cya kabiri turaronka uburyo butari buke bwo gutsinda turashobora kuronka n'igitsindo ndashimiye abakinnyi banje ingene bashoboye kwitwara kuva mu ntango gushika urukino rurangire nk'uko byari bimaze iminsi imeze tanzania yari imaze iminsi itsinda ekipe y'uburundi ariko murabona yuko uno munsi dushoboye kuyitsinda ndashimiye abakinnyi banje ingene bashoboye kwitwara kuri ino maci etienne ndayiragije umenyereza wa tanzania yamuka mu gihugu cy'uburundi we wamenyesha ko hakiri byinshi bigikenewe gukosorwa mu mugwi wiwe na cyane cyane ku ruhande rw'ubusatirizi ati inkino za kivandimwe nicyo zimara akamenyesha ko bagiye kuzokosora aho bacumbagira ihiganwa ry'abigeme naryo umupira w'amaguru ryatanguye kuri uno wa gatandatu fofira yatwaye igikombe mu mwaka uheze yatanguye neza mu gutsinda yorohewe cyane onze twari yo mu kinama ku bitsindo ndwi ku busa pvp buyenzi itsinda la colombe ibitsindo bine ku busa ibitashavuje nkebukande francois amenyereza uwo mugwi aho amenyesha ko abakinnyi biwe bakiri bato nibamenyera amahiganwa yizeye ko bazonezereza abakunzi babo umugwa bakoroni wabuze icyo bita egisperiyanse urabona n'abana batoyi bahora bakina muri dezemu diviziyo nabo bagitangura kandi kuri ndavukira abakinnyi bakinnye neza gusa hariho ka kandi nyine ku kumenyera ka nyuma batararonka mugabo ndibaza yuko ko bizoza biragenda bazoza baramenyera buke buke naho mwamemeje zankuraje ko ndabankuraje ko bagenda baja imbere ntibakinye nabi naho batsindwa ni egisperiyanse gusa babuze kandi izoza buke buke bisanzwe abakinyi bakuze bafite egisperiyanse urabona nk'aba anye bagenda bakina tanzania hehe ntitwari twiteze ko bari buze gukina ngaje twari twatanguje abakinnyi bari ku rugero rwabo iwacu mugabo uyu munsi urabona twari tuzi ko batari gukina ko bariko barakina shampiyona zibiri tanzania no ngaha hafite twabaye nka surprise mugabo twari twateguye bari ku rugero rw'iwacu nico gituma babonye byagenze uko haciye habadeze kiribyo urundi rukino rwabaye muri ico gisata c'abigeme lyon fc yatsinze arena star igitsindo kimwe ku busa desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana reka mugenzi wawe jean claude munyandinda agukorere mu ngata ku yavugwa mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru guhera kwa gatanu w'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u rwanda yatangiye umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya cape verde mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri kameruni mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu gikombe cya afurika cy'ibihugu umutoza w'ikipe amavubi mashami vincent yahamagaye abakinnyi mirongo ine n'umunani azatoranyamo abazifashisha muri uwo mukino ariko abamaze kujya mu mwiherero ntabwo barimo abakinnyi b'ikipe ya as kigali na aprfc kuko barimo kwitoza ukwabo bitegura imikino y'ibanze yo guhatanira ibikombe bya afurika by'amaklebe abandi bakinnyi bataragera mu mwiherero urimo kubera inyamata mu bugesera ni abasanzwe bakina hanze y'u rwanda muri bo harimo kevin monepake ukina mu basatira izamu mu ikipe ya saint etienne mu bufaransa umutoza w'u rwanda avuga ko nubwo yahamagaye uyu musore w'imyaka mirongo itatu n'ibiri ngo ntiyakwemeza ijana ku ijana ko azitabira ubutumire yamaze kwidekara yamaze kwerekana uruhande ariho igisigaye kuvuga ikintu ni kimwe no kugishyira mu bikorwa ni ikindi ngira ngo rero turamushimira ko yabikoze kandi natwe kugira ngo intambwe yacu twayiteye twamuhamagaye invitasiyo igomba kumugeraho birumvikana azayibona rwongera ngo niyo twabivuga ahubwo noneho tumaze kubona bishyizwe mu ngiro tunyarukiye muri komite olympique y'u rwanda ejo ku cyumweru habaye inama y'inteko rusange iyo nama yateranye mu gihe hakomeje kuvugwamo imikorere mibi n'imicungire idahwitse y'umutungo ingaruka z'ibi byose ni uko imikino muri rusange irushaho gusubira inyuma bamwe mu banyamuryango ba komite olympique y'u rwanda basanga kugira ngo siporo izanzamuke ari uko abayiyobora bava mu magambo no mu nyandiko bakajya mu bikorwa abantu twitwa yuko tujya muri developoma ariko ubona yuko ni mu magambo n'inyandiko inyandiko nziza dukeneye yuko bijya mu bikorwa bijya mu bikorwa umukino ukubakirwa hariya hasi hari ibikorwa remezo igihugu gishyiraho hari ubwo bushake n'amafaranga menshi abijyamo ariko hakenewe noneho kureba ese ibyo turimo nibyo bikenewe ese nibyo bizaba bikenewe ejo hazaza muri iki gihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga ibyo byose rero abatekinisiye bakwiye kwicara bagategura gahunda y'iterambere iva mu makuru ikajya mu bikorwa hari gahunda nziza yo gukorana na siporo sikorere umwana nyine arerwa akiri mutoya ikindi tukabigendana n'ibyo dufitemo impano kuko hari ubwo abantu bashyira imbaraga mu kintu rimwe na rimwe atari cyo kirimo impano zabo abantu tukabasha kuidentifia ngo ese umunyarwanda impano zacu ni izihe mu yihe mikino akaba ariho dushyira imbaraga noneho tugatangira no gutegura za mpano zacu kandi abantu bakabona siporo nka bizinesi mu mukino w'intoki wa basketball ishyirahamwe ry'uwo mukino muri afurika rimaze gutoranya u rwanda na misiri nk'ibihugu bibiri bizakira imikino y'amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzahatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha iyo mikino y'amajonjora izaba mu kwezi gutaha kwa cumi na kumwe u rwanda rukazakira amakipe cumi n'abiri azaba agabanyije mu matsinda atatu mu itsinda a harimo repubulika ya santara afurika repubulika iharanira demokarasi ya kongo madagasikari na tunisiya itsinda b rigizwe na senegare kenya angola na mozambike irindi tsinda rizakinira mu rwanda ni itsinda d ririmo u rwanda mali algeria na nigeria itsinda risigaye ari ryo itsinda e rizakinira mu mujyi wa alexandria mu misiri amakipe arigize ni misiri maroke na uganda hakaziyongeraho ikipe ya kane izaturuka hagati ya chad kapuveri na sudani y'epfo yari claude munyandinda i kigali akaba arimo ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fesil gebehu twembi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mugire indwi nziza mu banyu no mu byanyu radiyo ijwi rya amerika irabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo zitandukanye iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigambi n'imigabo ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi n'ebyiri y'ukwezi kwa cumi mu w'igihumbi magana ane na mirongo cyenda na kabiri ubwato butatu bw'abanya-esipanye buyobowe na christopher columbus bwageze ku kirwa ubu cyitwa bahama isabukuru y'icyo gikorwa yizihizwa buri mwaka nk'umunsi witiriwe columbus watumye hatangira uburyo bwagutse bwo guhererekanya hirya no hino ku isi ibiribwa ibihingwa n'amatungo n'indwara ariko wanaguye imigenderanire hagati y'abantu byahinduye ubuzima bw'abatuye isi ubu bizwi nka columbian exchange ku bw'iyo mpamvu umwaka w'igihumbi magana ane mirongo cyenda na kabiri ubonwa na benshi mu bahanga mu by'amateka nk'uw'ingenzi cyane mu mateka y'isi ya none umubare w'abatuye isi wikubye inshuro zirenga enye uhereye mu w'igihumbi magana ane mirongo cyenda na kabiri aho kuva mu igihumbi magana atandatu mirongo itanu kugeza mu igihumbi magana inani na mirongo itanu honyine abatuye isi bikubye inshuro ebyiri nubwo hari impamvu nyinshi zateye ubwo bwiyongere bwo hejuru ariko ikigaragara ni uko iy'ingenzi kuruta izindi ari yo ubwiyongere bw'ibiribwa ndetse n'uburyo buvuguruye bwo kubihanahana ukwiyongera kw'ibiribwa gakondo by'abanyamerika nk'ibigori ibirayi inyanya ubunyobwa imyumbati inanasi urusenda n'ibishyimbo byo mu bwoko bwa kakao ku biribwa byahererekanwaga byagize uruhare rukomeye cyane muri ubwo bwiyongere bw'abatuye isi nk'igihingwa cy'ibirayi cyabaye isoko y'ingenzi y'ibiribwa ku bakene bo mu burayi bwo hagati ndetse n'ubw'amajyaruguru ibigori n'ibishyimbo nabyo byagejejwe muri afurika mu kinyejana cya cumi na gatandatu bihita bisimbura ibihingwa gakondo bya kinyafurika bihinduka ibiribwa by'ingenzi cyane kuri uyu mugabane ukwinjizwa mu bushinwa kw'ibyo bihingwa bishya by'umwihariko ibirayi ibinyampeke n'ubunyobwa byatumye abaturage b'icyo gihugu biyongera cyane hagati y'umwaka w'igihumbi magana atanu n'uw'igihumbi magana atandatu mirongo itanu kugeza mu kinyejana cya cumi n'umunani hafi kimwe cya gatatu cy'abatuye isi babarizwaga mu bushinwa ubu buhahirane bwitiriwe Columbus bwakorwaga ku isi yose bukageza ibiribwa bishya muri buri mfuruka y'isi mbere y'igihumbi magana ane mirongo cyenda na kabiri nta gihingwa cy'amacunga cyabarizwaga muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika yewe nta n'urutoki rwabaga mu gihugu cya Ekwateri muri Amerika y'Epfo nta n'igihingwa cya papurika cyabarizwaga muri Hongiriya ubwo buhahirane bwagejeje inyanya mu gihugu cy'Ubutaliyani bugeza ikawa mu bihugu bya Colombia na Indonesia bugeza kandi inanasi muri leta ya Hawaii muri leta zunze ubumwe za Amerika ni nabwo kandi bwagejeje ibiti bya kawucu ku mugabane w'afurika bugeza urusenda mu bihugu bya tayilandi ubushinwa n'ubuhinde burongera kandi bugeza shokora mu busuwisi ukugera k'ubwato butoya butatu ku kirwa cyo muri bahama kwazanye impinduka zitari zarigeze kubaho mu gihe cy'amateka kwahinduye ahazaza h'inyokomuntu mu binyejana byakurikiyeho bidaturutse gusa ku ivumburwa ry'umugabane mushya ahubwo kuko kwazanye imigenderanire hagati y'ibice bigize isi kuzana ubucuruzi gutuma abantu batangira kungurana ibitekerezo ndetse kurema amasano no guhura kw'imico itandukanye mu igihumbi magana ane mirongo cyenda na kabiri imiryango migari y'abatuye isi yatangiye kwegerana nk'umuryango umwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza